dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo
ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo kuri mikoro hano i washington muri kumwe nanjye etienne karekezi ikiganiro cy'uyu munsi turagaruka ku makuru yo mu rwanda turaha mikoro mugenzi wacu eric bagira ubusa uri i kigali eric mikoro ni yawe ndagushimiye cyane Etienne karekezi kuri uyu mwanya mu kiganiro dusangira ijambo dusangira ijambo ya none iragaruka ku cyorezo cya virusi ya korona cyadutse mu gihugu cy'ubushinwa ku mugabane wa aziya ni icyorezo cyadutse mu mpera z'umwaka ushize wa bibiri na cumi n'icyenda mu mujyi wa wuhani mu bushinwa ariko magingo aya kimaze gukwira mu bihugu bitandukanye dusangira ijambo irareba ingaruka gifite ku bushinwa bwa kabiri ku isi mu bukungu nyuma ya leta zunze ubumwe za amerika iranareba ndetse no ku bihugu nk'u rwanda bihahirana n'ubushinwa dusangira ijambo iraha ijambo abacuruzi b'abanyarwanda bajyaga kurangura mu bushinwa kugeza ubu batari kujyayo nubwo mu rwanda ntawe uragaragaraho iki cyorezo u rwanda rwaburiye abanyarwanda kwirinda kujya mu bushinwa rwanga ko bakwisanga banduye icyo cyorezo
dore ibyorezo bibonera n'abantu hari amajinya hakababona ujita hari mujya hakababona imihara naba n'ibyo birakira bikagenda ikiri
bagezaho ikiganiro dusangira ijambo bimwe mu bihugu birimo ubuyapani leta zunze ubumwe za amerika n'ibindi byafashe umwanzuro wo gukura abaturage babyo mu bushinwa ndetse ubu hari n'aho abashinwa ngo batagisohoka zimwe muri sosiyete zatwaraga abagenzi mu ndege mu gihugu cy'ubushinwa zabaye zihagaritse ingendo by'agateganyo aha twavuga nka rwandeya sosiyete nyarwanda iki cyorezo kimaze guhitana abasaga magana abiri kandi abakabakaba ibihumbi icumi ngo cyabagaragayeho muri iki kiganiro turumva aho u rwanda n'amahanga bihagaze kuri iki cyorezo tunumve ingaruka bishobora guteza mu rwego rw'ubukungu mbararikiye umuhanga mu by'ubukungu uza kudufasha kubisobanukirwa cyane cyane ku rwego rw'u rwanda na cyane ko ubushinwa buri mu bihugu bya mbere bihahirana n'u rwanda dutangiranye na madame diane gashumba minisitiri w'ubuzima mu rwanda aha hari mu matariki ya makumyabiri z'ukwezi kwa mbere y'umwaka atangariza abanyarwanda ko icyorezo cyadutse kandi ko bagomba kumenya uko babyitwaramo guhera itariki ya mirongo itatu na rimwe z'ukwezi kwa cumi n'abiri umwaka ushize habonetse icyorezo cy'indwara iterwa na virusi yo mu bwoko bwa korona virusi bise nova 2019 bibiri na cumi n'icyenda ni indwara igaragaza uko tubyita mu rwanda mu mvugo isanzwe dukoresha yigaragaza nka giripe ariko giripe ikaze ariko ushobora kuvamo n'umusonga iyo ndwara igaragazwa n'ibicurane inkorora gucika intege n'umuriro mwinshi hanyuma wiyanduye bavuga ko itangira kugaragara nko hagati y'ibyumweru bibiri n'ibyumweru bitatu ariko iyo virusi ni nshyashya ku buryo n'ubu abantu baracyayikorera ubushakashatsi bwisumbuye ikindi ni uko iyo itavuwe kare ngo umuntu yitabweho aruhuke anywe amazi ku buryo ataza kugira umwuma abone imiti y'umuriro kuko umuriro nawe utera umwuma abone imiti y'ibicurane bivamo kuziba imiti ijya mu bihaha bikavamo ibibazo byo guhumeka nabi byo kubura umwuka bikavamo umusonga ibyo akaba ari nabyo bihitana utavuwe neza utitayeho hakiri kare icyiza ni uko guverinoma y'ubushinwa yahise itanga amakuru vuba kandi ihita ifata ingamba zikomeye hanyuma ikomeza gukorana n'ibihugu by'isi ndetse n'umuryango w'abibumbye ishami rishinzwe ubuzima icyo rero dusaba abanyarwanda nka minisiteri cyangwa nka leta y'u rwanda ni ugukomeza kwirinda atari iki cyorezo cyonyine ariko n'ibindi byose muzi ko duhora tubibakangurira tumaze iminsi dukangurira abantu kwirinda ebola kandi babikoze neza n'aha rero ingamba ni zimwe ingamba ni ukwirinda kujya hari icyorezo ikindi ni uko n'ishami rishinzwe ubuzima mu gihugu cy'abashinwa hariya habonetse ibyorezo icyorezo muri uriya mujyi wa yuhana nabo babujije abantu baho gusohoka n'abandi gukomeza kujyayo kugira ngo icyorezo kidakwira ahenshi natwe rero icyo dusaba abanyarwanda twakomeje no kubasaba ni ukwirinda kujya havuzwe iyo ndwara kuko ni indwara yandurira mu mwuka ni- mu- iyo umuntu ahumeka buriya umwuka urasohoka kubera ubukana bw'iki cyorezo cya virusi ya korona byabaye ngombwa ko no mu mpera z'ukwezi kwa mbere ubutegetsi bw'u rwanda bwongera gutanga amakuru mashya minisitiri gashumba nanone ikindi gishya twumvise ari ngombwa kubahamagarira ni uko imibare yakomeje kugenda yiyongera ubu ngubu bikaba bigeze aba- abanduye indwara bakaba bageze ku bihumbi birenga ibihumbi icyenda magana arindwi abamaze kwitaba imana bakaba bageze kuri magana abiri cumi na batatu Ah, ikindi ni uko ibihugu iyi ndwara igenda igaragaramo nabyo byagiye byiyongera uyu munsi tukaba dufite ibihugu makumyabiri na bitatu nk'uko bitangazwa n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ah, ku- ku buzi- ku buzima ikindi nanone twifuza ku- kubabwira uyu munsi ni uko nk'uko mwagiye wenda mubyumva bamwe na bamwe ejo habaye indi nama y'ishami ry'umuryango w'abibumbye eh, ryita ku buzima WHO cyangwa OMS hanyuma icyavuye muri iyo nama ni uko umuyobozi eh, w'iryo shami dr tedros yatangarije isi yuko iki kibazo noneho gifashwe ku rundi rwego gifashwe ku rwego rw'ibibazo bihangayikishije isi icyo ngicyo ejo cyaratangajwe twumvaga nacyo ari ngombwa ko abanyarwanda bacyumva bakumva n'icyo gisobanuye icyo gisobanuye ni ukuvuga ngo ikibazo cyabaye kigali ntabwo kigomba kuba igihugu kimwe tugomba kwifatanya n'igihugu cy'ubushinwa cyane cyane ko ari n'igihugu cy'inshuti cy'abavandimwe ariko nanone tugashyira hamwe imbaraga kugira ngo cye gukomeza gusakara kugira ngo buri gihugu cyumve ko iki kibazo eh, kikireba twe kugiharira aho kiri cyangwa ngo tuvuge ngo hano hari umuntu umwe cyangwa babiri icyo ni cyo itangazo ry'ejo rishatse kuvuga kugira ngo umunyarwanda aho ari hose eh, undi w'umunyagihugu yumve ko ikibazo kimureba reka noneho tuganirize bamwe mu bacuruzi bajyaga kurangura ibicuruzwa byabo mu gihugu cy'ubushinwa radiyo ijwi ry'amerika dutangiye ikiganiro dusangira ijambo aho tureba ku bacuruzi b'abanyarwanda bajyaga mu bushinwa ni muri ibi bihe ubu noneho hari icyorezo cya korona virusi ya korona yatangiye kubiyogoza hirya no hino ku isi watangira wibwira abakurikira radiyo ijwi ry'amerika Ah, njye nitwa havugimana jackson ndi umucuruzi najya kurangura mu bushinwa Ah, ariko twahuye na kiriya kibazo cya virusi iri mu bushinwa ariko njyewe nta makuru mbifiteho neza kuko Ah, nguhaye amakuru minisiteri y'ubuzima imaze gutangaza ko ah, iburira abanyarwanda imaze kuburira abanyarwanda ko batagomba kujya mu mijyi bivugwa ko yaba irimo kiriya cyorezo umujyi wa mbere cyahereyeho ni wuhani yarababuriye iravuga ngo bafate ingamba zo kutajya muri uriya mujyi ibyo bivuze iki kuri wowe nko- kurinda izo mbogamizi za virusi kuko urwo rukingo narwo ndumva ko nta kintu na kimwe rwaba rumaze kuko urwo- urwo rukingo badutera mbere yo kurira indege numva ko wenda hari ikintu gishobora rishobora kuba rumaze wenda rukaba rwakingira iyo iyo virusi ku ruhande rwawe nk'umucuruzi wakuraga iki mu bushinwa Ah, ibintu twakuraga mu bushinwa ni ibintu byinshi ncuruza elegitoronike twakuragayo sipika insitirima mizikare nizo twakuraga mu bushinwa kuva eh, habaye gukumira ko abanyarwanda bajya mu bushinwa ni igihombo bimeze bite ni igihombo cyo rwose icyo bita impakiti zatugeraho abanyarwanda nk'ubu ngubu ibintu twacuruzaga byinshi byavaga mu bushinwa turahura n'ibibazo bikomeye cyane hano ku isoko iki kibazo kidakemutse ibintu bijyanye n'ibiciro birazamuka turahura n'ibibazo byinshi cyane ahubwo leta y'u rwanda n- n'ibindi bihugu bi- biki- bikikirije aziya nibyo bishobora kudufasha wenda iyo virusi bakaba byayirwanya naho ubundi bi- bitayirwanye tu- turagira ikibazo cy'inzara nanone tugumye aho ngaho ku byo mwakuraga mu bushinwa icyorezo gikomeje muri murajya make mu bindi bihugu biragenda bite muri makeya turaguma mu gihugu cy'u rwanda ariko ah, uzi ibintu twaranguraga byinshi byavaga mu bushinwa mu Ru- mu rwanda nta nganda na zimwe zibaho ubwo ikintu cyitwa elegitoronike muri makeya ibi- m- mu byavaga mu bushinwa byinjira mu rwanda nta ndumva yuko nta na kimwe mu rwanda turongera kubona yaba icyo bita insitirima mizikare ubwo urumva mu rwanda ntago ziraba zihagije icyitwa inkweto zavaga mu bushinwa ntazo i- inkwe- imyenda mbese ibintu byinshi byavaga mu bushinwa ubushinwa buriya bwari bufite bwari budufitiye akamaro kenshi kandi si twebwe n'u rwanda gusa n'ibihugu bikikije u rwanda byo muri afurika ubundi navuga ko ari afurika yose afurika yose irahura na impakiti y'ibintu byo bita ubukene
Ah, ku ruhande rwawe habaho kwa kundi umucuruzi ashobora gutuma ibicuruzwa atarinze kujyayo byabaga ngombwa kujyayo byaba bimeze bityo Eh, ubundi njye najyaga mu bushinwa ahubwo ikindi kintu nibazaga wenda nk'umuntu kubera ko yari aziranye n'abantu b'abashinwa ko umuntu ashobora kohereza nk'amafaranga ibintu bakaba babyohereza mu bwato ah, bigaca Dar es Salaam na- no muri Tanzania bikagera mu Rwanda niba ibyo ngibyo byo bizashoboka ibyo nibyo tukibaza ntabwo turamenya uko bimeze muri kugira abo muvugana bariyo bimeze bityo Eh, abo tuvugana nabo turi kuvugana bakavuga ati ho ati biragoye cyane bamwe na bamwe n'imijyi imwe n'imwe twaranguriragamo bavu kubera ko muri iyi minsi bari bakiri no muri konji batarafungura abenshi baravu- baravuga ngo no gufungura leta yo mu bushinwa yababujije gufungura Ah, bo bari bakiri no muri vakanse ntabwo tukemererwa kuba wenda twebwe twajya mu bushinwa ahubwo ikindi ikibazo dufite nk'abantu twari twarakatisha amatike dushaka kujya mu nde ah, dushaka kujya mu bushinwa ayo mafaranga niba tuzayasubizwa cyangwa uko bizagenda ntabwo tubizi ibyo bintu nibyo wenda mushobora kuba mwatubariza tukamenya amakuru neza wari warakatishije ku yihe rwandeya rwandeya yavuze ko mushobora gutegereza bakareba niba ikibazo cyakemuka kitakemuka bikaba na ngombwa ko musubizwa Eh, aho ngaho byo rwose aho turashubijwe byo wenda niba dushobora kuzasubizwa amafaranga gusa turategereza twihanganye Nibisho- nibishoboka ubwo ngubwo wenda mwadukorera ubuvugizi tukaba twasubizwa amafaranga yacu Ku- ku rundi ruhande ugerageje kuduha mu isura yagutse kubera iki u rwanda cyangwa afurika ubona bibanda mu bushinwa kuruta ubundi ni isoko ryagutse mpuzamahanga si mu rwanda gusa na afurika yose ko ibiciro byo mu bushinwa biba biri ha- hasi cyane niyo mpamvu ubona abantu benshi bayobotse mu bushinwa kuko kujya dubayi ibintu bya dubayi ntiwajyayo kubera ko biba bihenze ntiwajyayo ngo uzi ubicuruza- ubicuruza hano mu rwanda niyo mpamvu abantu benshi tujya mu bushinwa ko ibiciro byo mu bushinwa biba bihendutse cyane tugana ku musozo wavuga ngo ikibazo kitarangiye biragenda bite ibyo turakora abasenga byo ni ugusenga tugasenga iki kibazo cya virusi kikaba cyarangira kuko kitarangiye yaba abanyarwanda muri rusange turicwa n'inzara ibintu byinshi byavaga mu bushinwa ni byinshi cyane ko ni ibintu byinshi byajyaga biva mu bushinwa kuko twese turahurwa turahura n'inzara si, si inzara gusa ibintu bijyanye n'imyambarire in- inkweto ibintu mbese ibintu byose umuntu akenera bezwe z'umuntu zose ubuzima burahagarara Eh, rero
mugeranije se n'ukuntu abanyarwanda bajyaga kurangura uganda ah, none u- u- u rwanda na uganda imibano ntimeze neza nabyo birarushaho gukomeza ikibazo kuko wenda ah, uganda itarafunga twajyaga uganda uganda ibintu umuntu akeneye ibintu umuntu- ibintu akeneye byose tukaba twabikura uganda uganda aho ifunze twageragezaga wenda mu bushinwa mu bushinwa niba aho hafunze ikibazo rero urumva ko cyakomeye cyane wenda twari dufite ikibazo cy'u rwanda na, na uganda ko twajyaga kurangura uganda ikibazo rero ubwo urumva ko navuga ko kibaye ubwikubiye nka gatatu Eh, ndagushimye ku kiganiro uhaye radiyo ijwi rya amerika murakoze cyane nitwa augustin kanani eh, ndi umucuruzi hano muri karitsiye komerisiyare augustin nk'uko ubivuga muri abacuruzi kandi murangurira mu bushinwa hadutse icyorezo cya virusi ya korona nta mpungenge bibateye Eh, ubwoba bwabiduteye ndetse duhangayikishije imitima cyane kubera ko akenshi ibicuruzwa byinshi tubona hano muri afurika cyangwa se ibyo twacuruzaga akenshi tubikura mu bushinwa ariko mu gihe habayeho ko tutazongera gusubira mu bushinwa turibaze se ni igihe kireshya gute bizagenda gute ese turaza kubona urukingo rushobora gutuma byibuze natwe twajya mu bushinwa ugiyeyo ntabe yakwandura cyangwa se n'ibyo dutumije bikaba bije nta burwayi bifite Eh, natwe turahangayitse muri rusange icyorezo kiradutse ariko se nk'abacuruzi murangurira mu bushinwa ah, minisiteri y'ubuzima navuga ko ariyo ibareberera kugeza ubu ngubu iri kubabwira iki Eh, kugeza uyu munsi kubera yuko eh, twebwe nk'abanyarwanda eh, kandi igihugu kireberera abanyarwanda kenshi turacyategereje twumve icyo baza kutubwira ntabwo turamenya ko wenda dushobora kuzakomeza ingendo zacu zijya mu bushinwa cyangwa se haba no mu gutumiza twakira n'ibishobora kuba byava mu bushinwa kugeza aka kanya turacyategereje icyo ubushinwa nabwo buzatangaza Eh, bavuze yuko byibuze nk'ukwezi kwa gatatu ingendo zishobora gukomeza nk'uko bisanzwe mu gihe bazaba bamaze kubaka ibitaro bamaze no kureba niba nabo babona urukingo wenda rw'iriya virusi natwe turacyategereje mbega turi mu gihirahiro ntabwo turamenya ngo bimeze gute ubwo se hagati aho nk'abanyarwanda abacuruzi murangurira mu bushinwa ah, muraba mubyifashemo mute hagati aho ngaho Eh, nk'abanyarwanda twakomeza eh, kuba dutegereje mu gihe tutarabona urukingo cyangwa se kugira ngo badutangarize niba natwe dushobora kujya mu bushinwa ikiruta eh, twakoraga tukagenda mu bushinwa tukakurayo ibintu ariko ikiruta ni uko twaba dutegereje niyo nama nabwira abantu kugira ngo hatagira ujyayo wenda akaba yazana iyo virusi akayanduza abandi cyangwa se hakaba hari n'ibyo twatumiza bikaza byanduye tukaba twakwanduza abandi tugategereza igisubizo leta ikizatubwira aba akaba aricyo natwe tuzakora mu gihe bazaba bamaze kudukomorera batubwiye ko nta kibazo tukabona kugenda ariko ubu turacyategereje munyarwanda ibyo byahozeho ntawabihamagaye none cyangwa se ejo bishobora kubaho tube maso buri munsi buri mwanya
muracyateze amatwi ikiganiro dusangira ijambo aho tureba icyorezo cya virusi ya korona cyadutse mu bushinwa mu mpera z'umwaka ushize wa bibiri na cumi n'icyenda ariko ubu gikomeje guhangayikisha isi yose muri rusange muracyumva ehe bagira ubusa kuri radiyo ijwi rya amerika iki cyorezo gifite ingaruka ki rero ku bushinwa n'ahandi muri rusange ku rwego rw'ubukungu ni ikibazo natangiye mbaza umusaza kanisuyusi bihira impuguke mu by'ubukungu icyarimwe n'umushakashatsi ku bushinwa biragira ingaruka mbi cyane Eh, tuzi ko ubushinwa rwose bwari bwaragerageje uko bushoboye bwiteza imbere mu bukungu ndetse buca no ku bihugu by'i burayi n'ibihugu byo muri amerika y'amajyepfo ari byo bavugaga hari nka za brezil hari uburayi hari ubwongereza hari ubufaransa hari ubudage hari ndetse n'uburusiya ubushinwa bwari bwarabaciyeho burimo kwegerana na leta zunze ubumwe za amerika ariko ubu ngubu kiriya cyago kihaje kuko ngenda cyita ko ari icyago kigiye gutuma ubukungu bw'ubushinwa busubira inyuma kuko i- iyo ubona umujyi nka Wuhan wafunze umujyi ufite miliyoni zi- ziruta abaturage b'u Rwanda ni ukuvuga ko ni ikintu gikomeye cyane kandi n'indi mijyi iratangira ifunge kuko abantu bose baragitinya urareba ku mateleviziyo yose ukabona bose bambaye u- udupfukamunwa udupfukamazuru kugira ngo basohoke urumva rero no kujya guhaha abantu barimo gutinya gusohoka ni ikintu rero gikomeye kuko ubwo inganda zirahagarara abantu bikorera ku giti cyabo bahagarare kandi ubushinwa ni- navuga ko mu by'ubukungu nibwo bwari ubwa kabiri nyuma ya leta zunze ubumwe za amerika ubukungu rero bw'ubushinwa ntibumanuka kuko ubushinwa bwaherezaga ibihugu byinshi bya- bya afurika byo muri aziya ndetse na bimwe byo muri amerika bwa- bwabaherezaga ibintu by'ibikoresho ibintu byakozwe ibintu bigurishwa ubwo rero urumva ikintu kigiye guhagarara cya mbere ni ikintu cyo gutanga akazi abantu bakoraga bose mu nganda bakoraga ibiribwa bakoraga ibyambarwa ubu bagiye guhagarara buriya rero ubukungu bukozwe n'abantu bukozwe n'abakozi iyo abakozi bahagaze ikibazo kiba cyabaye ikibazo ariko noneho n- n'iterambere icyo bita gdp umu- umusaruro mbumbe ubu nawe ugiye kugabanuka ku isi kuko ubushinwa bwawe bufite mu musaruro mbumbe nibura nka makumyabiri ku ijana urumva rero ni ikibazo gikomeye cyane ari nayo mpamvu nyivuga ko hari hakwiye gushaka urukingo hagashakwa n'umuti byihutirwa cyane kuko ibindi byamaraga imyaka n'imyaka ariko ibi bikaba byakorwa mu gihe kitarenze nk'amezi abiri atatu kugira ngo abaturage badashira tuvuye ku bushinwa reka tugume hano mu rwanda urajya ku isoko ry'u rwanda ukahabona ibicuruzwa mm, cyangwa se ibintu byavuye mu bushinwa u rwanda byo biragenda bite
mu rwanda natwe dufite ingorane kuko ibicuruzwa byavaga mu bushinwa byazanwaga n'abantu nta muntu uzasubira mu bushinwa kandi noneho na bya bintu abantu bibatera ubwoba bavuga ati niyo babitwoherereza binyuze mu mato ari ubitwara azagira ubwoba ari ubipakurura azagira ubwoba nawe ubyakiriye uzagira ubwoba ku buryo rero biriya bizana ikintu nakwita ko ari ugutinya gutinya ikintu kugira ubwoba urwikekwe urwikekwe noneho ubukungu natwe ubu bugiye kumanuka ko ibikoresho byinshi twa- twakoreshaga byavaga mu bushinwa Aba- abashinwa nibo bakoraga iyi mihanda nibo bubakaga amazu urumva ntabwo umushinwa azaza mu rwanda kandi hari iriya ndwara tuzakeka ko ayituzaniye habayeho gukumira abashinwa kuva mu gihugu niba mbyumva neza nabo ubwabo n'igihugu cyabo kirimo kubakumira kuko bagiye bagatera indwara mu bindi bihugu ni ukuvuga ko niyo ya ndwara yazakira nta muntu wazabaha akazi ari niyo mpamvu abashinwa nibo ba mbere bagomba gukumira abaturage babo kugira ngo iriya ndwara batayisakaza kuko indwara itarabona umuti kandi yica vuba indwara yica mu byumweru bitatu urumva ni iki ahandi indwara zi- ubundi indwara ziyicaga mu gihe kirenze n'imyaka umubiri ukagumya ukarwana nayo uga- umuti ukazaboneka ndetse igake- ayirwaye agira ubwoba kandi buriya ubwoba butuma umubiri w'umuntu ucika intege no kuba warwana na ya ndwara ntubashe kurwana nayo ngo uyitsinde ariyo mpamvu rero mvuga ko si mu rwanda twenyine n'ahandi hose bakoreshaga ibikoresho bivuye mu bushinwa bagiye kugira ibibazo kubera ko biki- ibi- ibicuruzwa bizaba byabuze ibiciro bizazamuka kandi abantu amafaranga ntabwo yiyongera noneho ubwo i- ibiciro nibizamuka ibicuruzwa byabuze ubwo no- noneho ubukungu nabwo buza- buzasubira hasi byanze bikunze twavuga ko umuntu ufite igicuruzwa yakuye mu bushinwa ku isoko ry'u rwanda igihe bakumiriye gutya gishobora kongera igiciro
birumvikana ubu nticyahita cyongera igiciro kuko abazanaga ibintu bazanaga amakontineri ariko mu minsi iri imbere bizagaragara ko basanga hasigaye bike cyane I- iyo hasigaye bike cyane rero mu bukungu niko bimera igiciro kirazamuka byanze bikunze noneho rero iyo kimaze gushira wa wundi wagisigaranye kuko niba ageze ahantu byari biri bakamubwira bati birashize wa undi wagisigaranye azakigurisha amafaranga menshi kuko nawe aravuga ati nta handi nzakirangura ntabwo nzongera kukibona ni aho ngaho rero mu bukungu buriya iyo ikintu cyabaye gike cyane kirahenda noneho iyo cyanabuze ugisigaranye agicuruza mbese nk'uko umuntu acuruza zahabu turi kuvuga ibi ngibi bya virusi ya korona iri mu bushinwa kandi ubushinwa ni igihugu cyiza mu bya mbere cyahahiranaga n'u rwanda cyane abanyarwanda bajya kurangurayo ariko noneho bisanze u rwanda na uganda kandi uganda nayo yafatanyaga n'u rwanda mu buhahirane bisanze imibano itameze neza byo bivuze iki ahangaha ntabwo ari uganda gusa n'u Burundi naho ntabwo bimeze neza ariko byo biriya n'ubundi ikibazo cyaba cyangwa kitaba ni ibibazo mvuga ko ari ko ari ibyo mu karere ni ibibazo bito cyane kuko buriya ikintu nge navuga kizatugirira akamaro ni uko eh, dufungura imipaka y'ibihugu bya afurika byose tugahuriza hamwe ku buryo rero igihugu kimwe uganda nifunga umupaka hari ibyavagayo koko ariko ibintu byavagaho nk'imyaka natanga nk'urugero nk'ibishyimbo byavagayo cyangwa n'ibirayi byavagayo ni ibintu dushobora guhinga mu mezi abiri cyangwa atatu bikaba birabonetse ngeraho nkavuga ko hariya nta n'ikibazo gikomeye cyane kuko ibintu byavagayo dushobora kubisimbura dufite ubutaka bwiza cyane twagize amahirwe tugira ubutaka bwiza kandi tugira n'amazi menshi ku buryo biriya bintu byavagayo tugomba kubisimbura ariko nanone ntitunavuge tuti turabisimbuye gusa n'abanyapolitike bagakora uko bashoboye bakumvikana imipaka igafungurwa kuko ubundi uganda n'u rwanda ni ibihugu byabanye hashize imyaka irenga magana abiri cyangwa magana atatu n'abami ba kera bajyaga bajyayo abaturage bagahana abageni mbese twari dufite umubano mwiza n'ubu ngubu rero twagombye kugerageza tugakora utu- uko dushoboye uriya mubano ukongera ukaba mwiza kuko nta kintu kigaragara twapfuye kitarangizwa n'imishyikirano cyangwa no ku- n'ubwumvikane buri muntu wese agakuraho kwikunda ahubwo akareba inyungu z'abaturage noneho ntihagire umuntu uvuga ngo ndashaka gukora ibi ngibi ngo bi- biranshimishije ahubwo agakora ikintu gishimishije abaturage njye niko mbona byagenda u rwanda na uganda ntibihahirana ubushinwa hadutseyo iriya virusi ya korona Ah, hagati aho ngaho umunyarwanda uri kumva iki kiganiro abigenza ate
ubundi iki ni ikibazo kireba abayobozi kireba n'ubushakashatsi kuko abo- umuturage we ntabwo yakongera ngo atere uruyuzi azabona uruho azabona igicuma azabona hari ibintu twa- twarenze tutagombye gusubiramo ariko hano mu gihugu tuvuge nka biriya bintu by'amaparasitike n'ubundi kubikora biroroshye cyane kandi umuntu adakoresheje ibiva mu bushinwa ni ukuvuga ko hagomba gutekerezwa I- iyo habaye ikibazo hatekerezwa n'igisubizo ni ukuvuga ko rero a- abayobozi ba leta y'u rwanda bagomba kureba bakaduteranya tw'abashakashatsi tukareba ibintu byasimbura biriya bintu byavaga mu bushinwa kandi bikabisimbura vuba ku buryo umuturage atazagira ikibazo natanga nk'urugero kuri ibi twavuga bya uganda havagayo imbuto nizo nyinshi zavagayo ariko umunsi byahagaze kuva mu kwezi kwa gatatu k'umwaka ushize nibwo natangiye gutekereza nari mfite imbuto nari mfite ingemwe ariko nibwo natangiye gutekereza kugira ngo ngire ingemwe nyinshi cyane ku buryo ubu ngeze ku ngemwe ibihumbi cumi na bitanu z'amatunda wazibonye ukuntu zimeze neza ubu ndatangira kuzigurisha ku bantu babikeneye bazihinge kuko nta kintu cyumvikana ko twakura amatunda uganda imyembe amacunga izindi mbuto kandi hano dufite ubushobozi bwo kuba twazihingira kandi zikera mu gihe gitoya hari ibintu numva bigoye ibintu byavaga mu bushinwa wenda nk'ibyo bicuruzwa bya purasitike udafite uruganda wabikura he nicyo navugaga ko tugomba kureba ukuntu twakora uruganda vuba rugakora ariya mapurasitike yose yavagayo ni ibintu bishoboka ibindi byavagayo ni imyenda imyenda ubu hari inganda zatangiye gukora imyenda zitwa made in rwanda ni ukuvuga ko leta yagombye kureba ukuntu izishyigikira ikazitera inkunga noneho zigatangira zigakora zigakora imyenda myinshi cyane ntitwirirwe tujya mu bushinwa kugira ngo tujye kuzanaho imyenda kuko hari n'abashinwa bari hano bashyizeho uruganda rukora imyenda ahubwo rwa ruganda rugashyigikirwa rugakora imyenda noneho n'ubudodo bukava mu rwanda cyangwa mu bihugu bidukikije ariko igihe cyo gusubira mu bushinwa kuko iriya ndwara irakomeye kandi ntabwo twavuga ngo izarangira mu gihe cy'ukwezi kumwe ndetse njye uko mbibona no mu gihe cy'umwaka ntabwo izaba yarangiye nyamara rwa ruganda rwo rwakorera hano mu rwanda mu gihe kitarenze n'amezi atatu amezi ane noneho bya bintu bituruka mu bushinwa ntitube tukibikeneye kuko ikibazo kirimo igihugu cyacu nk'iki ngiki kidafite inzego zihambaye mu buvuzi no kwirinda iriya ndwara ihageze yadutera ikibazo kitoroshye yamara abantu benshi n'ubundi kandi twari bake turi miliyoni cumi n'ebyiri zirangana n'umujyi umwe wo mu bushinwa cyangwa n'umujyi umwe w'i burayi ni ukuvuga ko abaturage kandi noneho turi ku butaka bwegeranye cyane u rwanda ni rutoya ruregeranye indwara igezemo kugira ngo igende igera ku bantu benshi biroroshye cyane nkaba mbona rero icyangombwa iriya ndwara tugomba kuyirinda kandi tukibanda kugira ngo dukore ibikoresho byacu ahasigaye twe kugumya kuvuga ngo dutegereje ibintu mu bushinwa ngo dutegereje ibintu i burayi ngo dutegereje ibintu n'ahandi ni icyo ngicyo mbona cyaba igisubizo kandi igisubizo cyihutirwa igihe bitarakemuka hari ikindi gihugu ubona abanyarwanda bahahirana nacyo mu buryo bworoshye kubera ko ibihugu byose niba nawe wakurikiranye amakuru iriya ndwara muri afurika niho itari yagira cyane kuko dufite abantu bake batembera ariko haba muri amerika yagezeyo haba i burayi yagezeyo haba muri aziya ibihugu byinshi maze kugerayo ni ukuvuga ko ibintu byo kuvuga guhahirana nanjye ubwanjye nashakaga kuzajya dubayi mu minsi iri imbere ariko ubu nabihagaritse kuko ntabwo nagenda mu ndege mbona iriya ndwara hashobora kuzamo umuntu umwe akayitwanduza twese ni ukuvuga ko igihe kigeze ni icyo kwirinda ni icyo kwizirika umukanda ku bintu byaturukaga no hanze ntabwo ari mu bushinwa gusa n'ahandi byaturukaga kuko bizaba ikibazo buri gihugu cyose nikibona abaturage bacyo batangiye gufatwa n'iriya ndwara ntabwo bazongera gukorana n'ibindi bihugu bazatangira bahagarike bibande ku baturage babo abafashwe babavure cyangwa indwara ibahitane ariko ikintu kizakorwa ni uko ubungubu mu bukungu bugiye kugabanuka cyane ubukungu bwo guhahirana hirya no hino kubera gutinya iriya ndwara ariyo mpamvu rero mvuga ko ubu igihe kirageze ngo dutekereze kwizirika umukanda ku bintu byavaga hanze ahasigaye duteze imbere iby'iwacu noneho hanze haveyo koko ikintu gikenewe cyane turabashimye ku kiganiro muhaye radiyo ijwi rya amerika muzehe bihira kaniziyusi umushakashatsi kandi ukaba impuguke mu by'ubukungu murakoze cyane nanjye ndabashimiye nshimiye n'abantu bose bumva iki kiganiro cyacu dutanze ku ijwi rya amerika arakoze cyane umusaza kaniziyusi bihira impuguke mu by'ubukungu icyarimwe n'umushakashatsi ndetse n'abandi bose ku ruhare rwabo muri dusangire ijambo nshimiye namwe mwadukurikiye mbifuriza gukomeza kunogerwa na gahunda zacu ku ijwi rya amerika mwari na erike bagirubusa naho utaha turamushimiye mugenzi wacu erike bagirubusa utugejejeho iki kiganiro dusangira ijambo namwe abatwumvise nongeye kubashimira namwe kandi mbatumira kutugezaho ibitekerezo byanyu aho muri hose